Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku musi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zibiri y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Mu Burundi umugwiseni ujeje gutegura amatora usaba abanyamigambwe bose kuzokubahana mu biringo vy'amatora yimirije bitandukanye.
inyifato yabo nizotuma amatora agenda neza canke nabi mugabo twe turizeye yuko izo mpanuro zizobashikira kandi abanywanyi b'umugambwe n'uyundi bazosoneranira bakigenza neza Uyo ni Pierre Claver Kazihise umukuru w'umugwiseni utegura amatora mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi tubafitiye harimwo isigishwa ry'inama ya Commonwealth yari kuzobera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka naho mu Burundi ho habonetse abandi bagwayi b'umugera wa korona batanu zose turazigarukako mu kanya yamara imbere y'uko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloyes Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya ndakuramukije fideli umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe amagara y'abantu marte hancock yatangaje kuri wa kabiri ko hari imigwi ibiri y'abashakashatsi bariko baratera intambwe zishimishije mu kurondera urucanco rw'umugera wa korona igeragezwa rya mbere ku bantu ritegekanijwe kuri uyu wa kane mu kiganiro ku bamesha makuru yashikirije i londres hancock yavuze ko iyo migwi ibiri iriko ikorera muri imperial college of london na kaminuza y'i oxford aho nyene mu bwongereza hancock yashikirije ko mu bisanzwe urucanco rufata imyaka kugira rutangure gukoreshwa ariko ko ubwongereza bugiye gushira inguvu zikwiye z'amafaranga mu kuruhingura avuga ko mu gihe vyogaragara ko rukora rwoca rutangura gukoreshwa vuba bwangu hano muri amerika babura amatari b'abarepublikane b'amaleta ashika kuri atanu bariko baritegura kugira basubire kugurura ibikorwa mu mareta yabo ni nyuma y'aho perezida donald trump ashikirije ko ari ngombwa ko ubutunzi bwongera kugarukirwa n'aho ikiza ca korona kitararangira abo bategetsi b'amareta ya georgia florida carolina y'ubumanuko tennessee na texas bose bashikirije ko ivyashara vyabo bimwe bimwe bishobora kugururwa ubunyene canke mu ndwi nka zibiri ariko bavuga ko bazokubahiriza amabwiriza yo guhanahana imetero zibiri hagati y'abaguzi hamwe n'abadandaza bashikiriza ko bagiye kongera guha ubuzi abanyamerika bashika ku miliyoni mirongo ibiri na zibiri babutakaje mu gihugu cose bashikirije ivyo mu gihe amatohoza yakozwe mu gihugu yerekana ko hafi bibiri vya bitatu vy'abantu aha muri amerika bemeza ko cumi canke barenga bazosubira gukoranira hamwe nko mu kwezi kwa gatatu canke inyuma yako perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ashikiriza ko agiye kuba arahagaritse iminsi mirongo itandatu abimukira baza muri amerika kubera ikiza ca korona mu butumwa ku rubuga rwa twitter kuri uyu wa kabiri trump yavuze ko amerika yatewe n'umwansi ataboneka kandi ko amerika ikwiye gukingira ubuzi bw'abanyagihugu bayo nta bisobanuro bihagije yatanze ariko yamenyesheje ko iyo ngingo izofatwa biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu iyi ngingo mu gihe yoshirwa mu ngiro izokora kubimukira ibihumbi amajana baze bafise amaviza yo gukora ngaha muri amerika hamwe n'abandi bari bizeye kuzokwinjira biciye mu matombora ya buri mwaka yiswe Green Card Lottery mu Congereza. Abaharanira ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru bashikirije kuri wa kabiri kw'ingeso yo kudahana amabi akorerwa abamenyesha amakuru muri Pakistan yabaye ndanse. Ni mu gihe abakorera ibinyamakuru byigenga n'amateleviziyo baza bariko barakora badahembwa abandi imishahara yabo yaragabanijwe kubera ikiza ca covid cumi n'icyenda pakisitani cyashyizwe ku mwanya w'ijana na mirongo ine na gatanu ku bihugu ijana na mirongo umunani mu bijyanye no guhohotera umwuga w'abamenyeshamakuru ni mu cegeranyo ca buri mwaka cyasohowe kuri wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu reporter sans frontiere abategetsi ba pakisitani ntaco bashikirije kuri iyo ngingo ariko leta hamwe n'abasirikare bama bahakanye ivyagirije vy'uko bama baburizamwo ubwigenge bw'amenyeshamakuru bwo gushikiriza amakuru ubushikiranganji bwa espanye bujejwe amagara y'abantu bwashikirije ko igihugu caronse abahitanywe n'umugera wa korona biyongereye kuri uyu wa kabiri abafuye amajana ane na mirongo itatu bashasha ibyaciye bishika ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana abiri na mirongo umunani umaze guhitana fernando simone arongoye ikigo c'ubwo bushikiranganji kijejwe kugenzura ivy'amagara y'abantu yabishikirije kuri uyu wa kabiri ariko yizeza abanyagihugu ko igihugu kigiye kubandanya coroherwa leta ya espanye yarongereje ikiringo ca guma mu rugo ariko itekanya kureka abana bari munsi y'imyaka cumi n'ine byo hanze ibihe bito bito kuva ku munsi wa mbere
urakoze arayisi ku makuru uhejeje kudushikiriza ugira umunsi mwiza kandi nawe ubandanye kwirinda umugera wa korona umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyereke burundu aho umugwiseni utegura amatora mu gihugu usaba abanyamigambwe kuzo kubahana mu biringo vy'amatora bitandukanye bitabye inama yayobowe ku munsi wa kabiri n'umukuru wa seni banadomye urutoke ku baja baratanguye kwiyamamaza hataragera ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika bifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire yatumwa imana ari kigali mu rwanda iyo nama y'umugwiseni yari yo kurabira hamwe n'abegwa n'amatora aho imyiteguro igeze no gushikiriza abazitoza ku kibanza c'abashingamateka amakarata yo kuja kwigisha mu kiringo c'imyiyamamazo ariko abanyamigambwe n'abigenga bazitoza amatora yimirije bafise amakenga uwigenga Dieudonne Nahimana azitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ari umukandida aza yaratanguye kwiyamamaza kandi ikiringo kitaragira mbega aho bariho uburyo bw'ingene abantu bashobora gusaba gushyiraho ibimenyetso byo kwiyamamaza imbere y'uko itegeko risohoka kubera ko turamaze kubibona bimwe bimaze bijya ku mabarabara eh, bisaba ko abantu batora usanga ari abanyabwambwe cyangwa abigenga cyangwa batanga kubikoresha ku buhinga ngurukanabumenyi icyo gihe byaba byagenze gute hariho ubundi buryo umuntu ashobora kubisaba imbere akaronkera uburenganzira ashobora kubikora kica kijyana n'icyo nyene mbega ninde yitwara igihe bitagenze neza nk'ubu usanga ejo nashyizeho ah, ikimenyetso ah, hanyuma uwundi muntu muganga akasanga akavuga ati iyo dore yamaze gushyiraho ikimenyetso ahantu hataragera ninde abyitwarira bishyikirizwa nde bigenda gute umukuru w'umugwiseni yishuye kuri ayo makenga y'uwo yigenga ko avyumvise kuri uno wa kabiri ababahagarariye mu gihugu hagati atavyo bari bwabamenyeshe hariho ikindi mwabajije cerekeye eh, ivyapa vyoba biri ahantu kandi ukwiyamamaza bitaratangura Eh, jewe nacu nababwira ubu nyene yuko muhejeje kubimpa ko inkuru eh, nka twebwe ngaha ntabyo turamenya nta raporo turaronka bati hariho ivy'ivyapa hanaka ubu rero iyo turonse inkuru twebwe tubanza kuyibaza abo dukorana murabona yuko seni iri mu gihugu cose twumvise inkuru turabaza muri sepi canke muri sesi kugira bayidutohorere murazi yuko tworaba kuri whatsapp nk'uko namye ndabivuga twosanga ibintu vyinshi mugabo hari ivy'ukuri bitari bike bicako nico gitume twebwe imbere yo kwemera inkuru tubanza kuyihinyuza hanyuma tukagira ico tuyivuzeko naho warongoye umugwiseni avuga uko icapa c'umukandida wa sendede fdd ndayishimiye evariste gihamagarira abarundi kumutora kiri ku mugwa mukuru wa politiki gitega kandi kihamaze indwi zibiri zirenga ayandi makenga ashikirizwa n'abafise uruhara mu matora yimirije mu burundi ajanye n'ivyegeranyo vy'ibizova mu matora francis rohero azohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu nk'uwigenga afise amakenga twama tubona kenshi mu matora haza amapeve hanyuma bakandika ko munsi ngo abayikeneye ba- barekuriwe gufotoza iyo bipfuza mbega muzozana impapuro z'amapeve zingahe ko muzi ko kuri ujya mugoroba atamuntu aba ashobora kuja kuzifotora Eh, nibaza yuko ku bwanje hoza impapuro zikwiye abantu bose baba bariho hanyuma bakaronka peve en original yose bakayazisinyako umwe mu bakomiseri ba seni anastase hica burundi aratanga umuco kuri iyo myitwarariko ivuga ngo amapeve ivyegeranya peve mabikudoda asanga peve ihambaye cyane ni ni peve bita f2 le peve de de de de résultat de document et de résultat iyo aravuga yuko chaque mandataire de candidat ategereza gutwara une copie nta muntu azoza gufotokopi umwe wese azaba yiteguye bazozuza bikwiye kuko abakandida bose bari ngaho umwe wese azaba yiteguye nawe kuza gufotoza eka n'abanyamigambwe nabo nyene barafise amakenga bafatiye ku bikorwa vy'imigambwe imwe imwe bityoza iyindi ku rubuga agatongwa sarongoye umugambwe senel agaruka ku biherutse kuba mu mpera z'iyindwi iheze mu ntara ya ngozi ntibyumvikana yuko abantu bashobora kwiyegeranya bakagaba igitero hanyuma bikabakamizwe n'ingoma ukamenga nta ntwari ihari ukamenga nta bajejwe umutekano bahari ubutungane nabwo aho gufata abakoze ibara bukaja gufata ahubwo abantu bagiriwe nabi birateye isoni n'agahinda ibiriko biraba za bubanza za kayanza za nyanzarake za bujumbura n'ahandi ntibihumuriza na gatoya ariko kandi twebwe ntibiduca ivutu turabandanya imyiteguro yacu kuko tuzi neza yuko amatora azodanura byose ingimba ntacyo yafashije uburundi akarenganyo ntacyo kamariye uburundi gutwara umuntu umenga ni ugucisha abandi ku giti no kwibuye kiretse ko byazanye amarira n'amaborogo ntawe byateje imbere icyo twosaba rero ni uko abatware bohaguruka ubutungane bugahaguruka bakavavanura n'ingeso yo kwigira abanyamigambwe kimwe n'abajejwe umutekano bamwe bamwe kuri ico kibazo umukuru mu gwiseni avuga ko amanama yakozwe ahagije kugira abanyamigambwe baje ku rubuga rwa politike petero karaveri kazise arafise icizere ko ibintu bizogenda neza mu miyamamazo y'amatora izotangwa kugenekezo rya mirongo ibiri n'indwi kuno kwezi kwa kane igihe twariko dutegura isekeza ryo gutanga ibiganiro mu benegihugu kugira ngo bitegure neza amatora ako kajambo kakaba ari uko bomenya ko bose bariko barahiganwa mugabo bose bitwara runtu bose bateza gukoresha amajambo adakomeretsa abandi kandi nanone bakamenya yuko inyifato yabo nizotuma amatora agenda neza canke nabi mugabo twe turizeye yuko izo mpanuro zizobashikira kandi abanywanyi b'umugambwe n'uyundi bazosoneranira bakigenza neza maze imyiyamamazo ikazogenda ko bitegerezwa bamwe bakarata ivyo uwo bashize imbere yoshobora gukorera igihugu maze abenegihugu twese tukavyumviraho kugira ngo hageze itora abenegihugu bazotore hanyuma koko amatora agende neza umukuru w'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaboneyeho akaryo ko kumenyesha abazotora ko hagiye kuba igikorwa cyo gutanga ikarata izobaha uburenganzira bwo gutora iyo nayo ikazosubirira iyo bakoresheje mu matora y'ibwirizwa nshingiro muri bibiri na cumi n'umunani icyo gikorwa kizotangura kugenekerezo rya mirongo itatu kuno kwezi kwa kane kirangire kugenekerezo rya kane ukwezi kwa gatanu
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda harangiye iminsi leta itangaje ingingo idasanzwe ko umunyarwanda wese ategerezwa kuba yambaye agafukamunwa mu ntumbero yo kwirindikiza umumbera wa korona erike bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru kugeza ubu mu rwanda leta ivuga ko hatangiye gukorerwa udupfukamunwa two mu myenda ku buryo ngo buri wese azaba ategetswe kukambara uko niko dr daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima yabitangaje ingamba nkuru cyangwa se igishyashya turi gushishikariza abanyarwanda muri iyi minsi igana mu mpera z'uku kwezi na nyuma yaho ni uko twese twashaka utwo dupfukamunwa hari inganda zemerewe kubasha kudukora ku buryo guhera kuwa mbere w'iki cyumweru tuzatangira gukorwa tukazaba tuboneka ku isoko ku giciro giciriritse igihe uri mu rugo igihe usohotse ugiye gukora ibyemewe guhaha kugura umuti igihe usohotse ugomba kugenda ukambaye n'igihe uri mu rugo ugomba kukambara ni umuco mwiza na nyuma yaho tuzakomeza tugakoresha kuko bimaze kugaragara no ku isi hose ko gafasha mu kurinda ubwandu ubwo ijwi rya amerika yarebaga ishyirwa mu bikorwa ry'iyi ngamba kuri buri muturarwanda mu mihanda ya kigali twakunze kubwirwa ko udupfukamunwa twatangiye gukorerwa mu rwanda tutaragera ku masoko ngo abadukeneye babashe guhita batugura ku giciro ubutegetsi buvuga ko kiboneye buri wese kugeza ubu mu rwanda hakomorewe inganda zakoraga imyenda n'ibikoresho byo kwa muganga kuba zatangiye gukora utwo dupfukamunwa igiciro ku gapfukamunwa kamwe ni amafaranga magana atanu ariko ukambaye nyuma y'amasaha atandatu akakamesa kagatera ipasi abamikoro make muri iyi gahunda yaguma mu rugo bakavuga ko icyo giciro bigoye kukigondera ibyo ngibyo ntitwe ntabwo twabibonera ubushobozi gusa twe twabyakiriye neza ariko ubushobozi bwo kubona ku gapfukamunwa kuri buri muntu wese ntabwo twakabona twe twe kumva n'ubufasha baduhereza iyo minisiteri yabisizeho twe yaduhereza ubwo bufasha ku buryo buri muntu wese arabasha kukabona tukabona uburyo twirinda rwose kwirinda ni byiza kandi ni byiza rwose twanabishimye ariko ayo magana atanu murabona ko hano niba uzanye imboga waranguye imboga z'igihumbi uba ukeneyemo byibura amafaranga magana abiri kugira ngo ubone basi ko wabona n'inusifu y'abana urabona ko nta kintu kiri kuboneka muri ibi bihe none se nubunguka ayo magana atanu ukayagura agapfukamunwa abana bazararira iki twebwe ibiciro bashyizeho by'udupfukamunwa buduteye ikibazo hari nk'umuntu ufite umuryango urenze nk'abantu icumi igiciro cya senkisa kugeza kuri iyi saha hariho n'umuntu utashobora gukora abona iyo senkisa abantu bari mu nzu ndifuza ko mwadupfunguriza kibura kibura bakaba bashyira agapfukamunwa ku mafaranga magana abiri icyakora ku babishoboye bakavuga ko amafaranga magana atanu ari mu rugero leta niba yashyizeho urwe ruhare natwe twashyiraho urwacu magana atanu turayemeye yenda leta ikadufasha ku rundi ruhare ariko magana atanu turayemeye ijwi rya amerika ntiyabashije kwigerera hatangiye gukorerwa utu dupfukamunwa gusa abadukora baherutse kubwira ibitangazamakuru by'igihugu ko utu dupfukamunwa tuzakemura byinshi haba kuri bo ubwabo no ku bakeneye kutwambara muri ya mabwiriza rero twahawe n'ikigo ni ukuvuga utu ibyo tuje gufasha abanyarwanda ni igiciro gito kuko utu turahendutse ugereranyije na turiya twari dusanzwe dukoreshwa nko kwa muganga kandi umuntu akaba yagakoresha inshuro nyinshi zishoboka kuko wakamesa ukagatera ipasi ukongera ukakambara uganiriye na buri umwe ku kamaro k'agapfukamunwa ati kwirinda biruta kwivuza ariko hagakomeza kumvikana bijujutira ibiciro byatwo mu gihe ngo bategetswe kuba bari iwabo mu ngo bakaraba ibiganza kenshi gashoboka mu mugambi wo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda bamwe bakibaza uburyo abashonje bari gufashirizwa mu ngo zabo icyarimwe n'aho bashobora kubona yo kugura udupfukamunwa mu kiganiro yagiranye na radio tv teni mu rwanda madame nyasene nyiraruko rukundo umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu atomora ko ntawe ukwiriye gusuzugura umunyarwanda ko atabona ubushobozi bwo kugura agapfukamunwa ntabwo nibaza ko umunyarwanda yabura amafaranga yo kugura masike nayabura azashyireho umupira we cyangwa ikindi ibyapfa kuba yirinze ubwo bazishakamo ibisubizo genda bizera cyane ashobora gushyiraho n'igitambaro yari asanzwe yatega cyangwa n'igice cy'umwenda ntabwo mbizi ariko n'igihe numva abanyarwanda rwanza hari igihe tubakabiriza cyane tukabahindura abantu batishoboye i don't like ntabwo nta na rimwe numva umunyarwanda yabura amafaranga magana atatu ko atabura yo kugura umunyu cyangwa ikindi kintu cyangwa gutega bisi cyangwa niba binabaye reka twe kubifata nk'ibintu birigenewe ibisubizo by'uyu mutegetsi biboneka ko byabaye intandaro y'impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga cyane nka twitter benshi bavuga ko rubanda nta bubasha bafite bwo kubona udupfukamunwa abandi bakabifata nko gushinyagurira abakennyi mu biteganijwe na ba nyiri inganda makumyabiri n'esheshatu zizakora utwo dupfukamunwa ni uko mu gihe cy'ibyumweru bibiri hazaba hamaze kuboneka utugera muri miliyoni eshatu ni mu gihe agapfukamunwa kari gasanzwe kaboneka ku masoko gaturutse imahanga kagura hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri magana atanu twibutsa ko udukorerwa mu rwanda mu bitenge turajya tumeswa inshuro eshanu tunaterwa ipasi nyuma y'amasaha atandatu ugakoresha akambaye ikigo cy'igihugu fda gishinzwe ubugenzuzi bw'imiti n'ibiribwa kikavuga ko cyatanze amabwiriza ku nganda zikora udupfukamunwa ngo tuzabe twujuje ubuziranenge tukazajya dukusanyirizwa ahantu hamwe itsinda rizaba ryagenwe rikatugeza mu midugudu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze erike kuri iyo nkuru tugaruke mu burundi aho leta itangaza ko mu gihugu habonetse abandi barwayi b'umugera wa korona batanu ibyo bituma igitigiri cya bose hamwe kiba cumi n'umwe harimo umwe amaze kwitaba imana imenyesha amakuru y'ijwi rya amerika pierre clave niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru abarwayi batanu bashasha b'umugera wa korona babonetse mu burundi bagaragaye inyuma y'ibipimo ijana na mirongo icyenda n'umunani byakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu minsi ibiri iheze umushikiranganji w'amagara y'abantu dr tade ndikumana avuga ko abagwayi bashasha bari mu boba barahuye n'abagwayi bari basanzwe baramaze kuboneka baciye bashigwa mu bitaro byitiriwe umuganwa rudoviko rwagasore clinique prince louis rwagasore hari hasanzwe hari abandi bagwayi batanu b'uwo mugera nyene bariko baravurirwa muri ivyo bitaro umushikiranganji tade ndikumana yaboneyeho akaryo ko kwemeza ko bane muri bo bavuwe bagakira kandi ko baciye basezererwa bagataha mu muhira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko umugera wa korona wamaze gushika mu banyagihugu ico bita mu gifaransa infection locale aho umwe yandukiza mugenzi we atari uko uwo mugera uvuye mu bahora mu ngendo hanze y'igihugu ubwo bushikiranganji bumenyesha ko arico gituma uwiketswe wese acigwa mu kato k'iminsi cumi n'ine kuva uwo mugera wibonekeje mu gihugu haraheze ukwezi kiretse ikibuga c'indege ca bujumbura cugawe ibindi bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi biracakora amwe mu mashirahamwe yigenga ntasiba guhamagarira leta kongereza ingingo zo kugwanya ico kiza mu kugara ivyo bibanza nk'uko vyakozwe mu bindi bihugu bihana urubibe n'uburundi metre janvier bigirimana atwara umuhari nyafurika uharanira impinduka turunura page burundi yabivuze ku izina rya bagenzi we gushika ubu abamaze kwibonekeza bose hamwe ko barwaye uwo mugera wa korona mu burundi ni cumi n'umwe harimwo umwe yitavye imana na bane bakize mu karere ka afurika y'ubuseruko uburundi burimwo igifise benshi ni kenya hariyo abarenga amajana abiri na mirongo umunani na cumi na bane bamaze kwitaba imana hagakurikira tanzania kirimwo abarenga amajana abiri na mirongo itanu na cumi bamaze kwitaba imana u rwanda rurimwo abarenga ijana na mirongo ine abarenga igice cabo baramaze gukira ubuganda burimwo mirongo itanu na batandatu mirongo itatu n'umunani muri bo baramaze gukira na sudani y'epfo kirimwo abagwayi bane pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza virusi ya korona iraca agati muri leta zunze ubumwe za amerika igihugu cya mbere ku isi mu bapfa n'abandura ariko perezida donald trump arashaka ko guma mu rugo ivaho mu nyungu z'ubukungu bw'igihugu akemeza kandi ko ari we ufite ububasha bwo kuyikuraho ba guverineri ba leta zigize igihugu nibo bashyizeho guma mu rugo bavuga ko aribo bafite ububasha bwo kuyikuraho abahanga mu by'amategeko cyane cyane mu birebana n'itegeko nshinga rya amerika barabashyigikiye ububasha bwa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bugarukira he muri leta zigize igihugu nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa mbere ku itariki ya cumi na gatatu uku kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri perezida trump yaravuze ati ndashaka ko igihugu gifungura byose ubukungu bukongera bugakora uko bisanzwe kandi nijye jyewe jye jyenyine ufite ububasha bwo gukuraho guma mu rugo perezida trump yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika wari umubajije niba imigambi bwite y'abaguverineri bamwe na bamwe yo kudohora guma mu rugo buhoro buhoro muri leta zabo itazabangamira ububasha bwe perezida trump yarakomeje amusubiza ati ntacyo bashobora gukora na gito perezida w'igihugu atabahaye uruhushya yemeza ko byanditse neza mu itegeko nshinga ry'igihugu ati iyo umuntu ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika aba afite ubutegetsi bwose abanyapolitiki batandukanye b'ingeri zitandukanye babyamaganiye kure uhereye kuri guverineri wa leta ya new york ari nayo ya mbere yashegeshwe cyane na virusi ya korona kurusha izindi leta kugeza ubu Andrew Cuomo niko yitwa nawe mu kiganiro n'abanyamakuru yaravuze ati ibyo perezida Trump yatangaje wagira ngo ni umwami aribeshya ivugurura rya cumi ry'itegeko nshinga rigaragaza neza ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika adafite ubutegetsi bwose gusa rero iki si igihe cyo guterana amagambo hagati y'umukuru w'igihugu n'abayobozi ba za leta ahubwo ni igihe cyo gufatanya kugira ngo duhashye iki cyorezo guverineri kuwomo n'uwo mu ishyaka ry'abademokarate ritavuga rumwe na perezida Trump w'umurepublikani nyamara abandi bantu batatu bakomeye bo mu ishyaka rya Trump nabo bavuga rumwe na kuwomo depite Liz Cheney yaranditse kuri Twitter ati guverinoma y'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ntifite ububasha bwose Liz Cheney ni umukobwa wa Dick Cheney wabaye visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu kwa mbere ibihumbi bibiri na rimwe kugera mu kwa mbere ibihumbi bibiri n'icyenda naho mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Liz Cheney akuriye inama y'abadepite bakomoka mu ishyaka ry'abarepublikani senateri marco rubio umwe mu bapiganiye na trump kuba kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nawe yaranditse kuri twitter ati itegeko nshinga no gushyira mu gaciro bivuga ko gukuraho guma mu rugo bikorwa na leta zigize igihugu senateri rand paul nawe wari mu bapiganiye na trump kuba kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri ariya matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yaranditse kuri twitter ati itegeko nshinga ntiryemerera guverinoma y'igihugu kwivanga mu buzima bwacu rubanda nyuma ya guverineri kuwomo wa leta ya new york n'abarepublikani bari mu nteko ishinga amategeko abandi banyapolitiki batandukanye bo mu mashyaka yombi nabo bagiye biyongera bahuriza kuri iyi ngingo radiyo ijwi ry'amerika nk'uko umunyamakuru wayo ushinzwe gukurikirana by'umwihariko amakuru yo muri perezidanse y'amerika maison blanche abisobanura ububasha bwose muri rusange butanditse mu itegeko nshinga ry'igihugu buhariwe guverinoma za leta zikigize abanyamategeko benshi nabo bemeza ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika agerageje gukuraho guma mu rugo yajyanwa mu nkiko kandi ko yatsindwa umwe muri bo lawrence gostin wigisha muri kaminuza yigenga georgetown ya hano i washington dc asobanura ko leta arizo zifite ububasha bw'ibanze ku buzima n'ubuvuzi bw'abaturage bazo umudendezo wabo n'imibereho yabo muri rusange ati nta bubasha na buke perezida wa leta zunze ubumwe za amerika afite bwo kujya kwivanga mu mikorere ya za leta nta bubasha afite na gato bwo kuba yategeka guverineri uyu n'uyu uko agomba gukorera abaturage ba leta ye binyuranyije n'amategeko nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza kudusangiza yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaz gmail akadomo com mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru tuba tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mubandanye kumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.